iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho ku badukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti mwatwumvira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru yacu uyu munsi ni ku cyumweru turahera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda hanyuma guhera saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari abagize sena y'u Burundi barasaba ko ibihugu byakoronije icyo gihugu bitanga indishyi z'akababaro ku barundi n'u Burundi ibyo bihugu birashinjwa kubiba amacakubiri mu Burundi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda mu iseminari inkuru yitiriwe yohani Pawulo wa kabiri niho iyo nama y'iminsi ibiri ku munsi wa kane wa gatanu w'indondwi irongwe na reverandi kuriyo arangwe n'amashingamateka yabereye abigisha ba kaminuza mu bisata bitandukanye cyane cyane abanonosoye akahise k'uburundi baratanze ibiganiro ku bari bitavye iyo nama bari bagizwe n'abakenguzamateka baherutse gutorwa abariko barasozera ikiringo cabo abashingamateka batowe kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu abashikiranganje abagize umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kurekurana severe be nabo mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH inyuma rero y'amatohoza abo bigisha bakoze bakanashikiriza abari muri uwo mwiherero haciye hafundikwa ibikorwa vyihuta bikwiye gukorwa leta y'u Burundi isabwa gukora amatohoza akomeye kugira abarundi bamenye ingene igihugu cyabo cyari cifashe abakoroni batarashika kwitwarira ibihugu by'ubudagi n'ububirigi n'ababifashije mu gucanisha mu barundi kugira bahanwe gutunganya ikibano mu barundi ukundi gusha kugira agatima k'amacakubiri afatiye ku bwoko kabibwe n'abakoroni karanduragwe n'imizi mu burundi ububirigi n'ubudagi busabwa gusaba ikigongwa abarundi ku mabi babakoreye no gushumbusha abarundi ibyo bihugu birasabwa kandi gutanga ibitigiri nyabyo by'abarundi baguye mu ntambara ya mbere y'isi yose imiryango yabo igashumbushwa ubudagi bukanashumbusha uburundi ku nka amajana na mirongo ibiri na zine zanyazwe umwami mwezi gisabo umwaka w'igihumbi kimwe amajana na gatatu agaciro kaharurwa kugera mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri miliyaridi mirongo ine n'atatu z'amadolari y'amerika be no gutahukana ibimenyetso byose biranga uburundi bibitswe muri icyo gihugu ivyo byo gutahukana ibimenyetso byose biranga uburundi bikaba kandi bisabwa no ku gihugu c'ububirigi igihugu ca leta zunze amerika naco gisabwa kwemanga amabi yaturutse ku masezerano yeguriye uburundi ku ngoma y'ububirigi inyuma y'intambara ya mbere y'isi yose icyo gihugu kikanasaba ku mugaragaro ikigongo burundi ekleziya katolika nayo isabwa kwemanga uruhara rwakozwe n'abamisiyonari mu ivangura ry'abarundi mu moko n'inkurikizi byazanye mu burundi katolika irasabwa kandi gutahukana i burundi ibintu byose biranga uburundi muri kahise kabwo bibitswe i roma mu butaliyano reverandi kuri yarongoye inama nkenguzamateka akaba yamenyesheje abagiye kuzobakorera mu ngata kuzobandanya icyo gikorwa batanguye bagiye babashikirije kugira ukuri ku mabi yabaye mu burundi ku ntwaro y'abakoroni kumenyekane kandi abakoze ayo mabi bahanwe desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
ikiganiro murisanga ku mateka y'u rwanda guhera kuri iki cyumweru ku ijwi ry'amerika hashize imyaka mirongo ine n'irindwi habaye ihinduka ry'ubutegetsi mu rwanda hari ku itariki ya gatanu nyakanga mirongo irindwi na gatatu
rwanda abanyarwandakazi muri iri joro u rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari ruteze kuzavamo perezida kayibanda yanze kwemera ko avuye ku butegetsi perezida habyarimana niwe watubwiraga ati namwohereje ankore indi ntumwa yagumye ku byago abenshi mu banyapolitiki barafashwe barafungwa n'abanyakinama bafunzwe banigoma bapfiriye muri perezida bagiye bafungwa pureswe bucece abanyapolitiki bafashwe barezwe iki bafungiwe he baguye he bazize iki bashyinguwe he n'abo bajyanaga n'ibyo bakoraga babikoraga nijoro numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu kagohe ijwi ry'amerika rirashaka kumenya ukuri ku byabaye ufite iwawe niyo yaba yaguye muri purizo wamenya ko yapfuye ukamenya ko yahawe cyangwa ntaho yahawe cyangwa se bakubwira impamvu impamvu ye ikiganiro kizatangira kuri iki cyumweru tariki ya kabiri mukigezwaho nanjye venuste nshimiyimana
mu gihe ubucuruzi n'indi mirimo yari yarahagaritswe kubera icyorezo cya virusi ya korona igenda ikomorerwa hirya no hino mu rwanda abakora umwuga w'uburobyi bo mu karere ka rusizi bavuga ko bahejejwe mu gihirahiro umunyamakuru w'ijwi ry'amerika timisitokule mutijima yaganiriye nabo adutegurira inkuru ikurikira imirimo myinshi yarasubukuwe by'umwihariko natwe hano mu karere ka rusizi navuga ngo hafi ya yose ariko bigeze ku mwuga wacu bwana nzeyimana jean claude akuriye ihuriro ry'amakoperative akorera uburobyi mu kiyaga cya kivu ku ruhande rw'akarere ka rusizi aragaruka kuri icyo gihirahiro avuga ko bakomeje guhezwamo mu gihe abandi bari mu mirimo twanagerageje twe gushaka amakuru ku bayobozi batandukanye turabavugisha inzego zinyuranye ariko uwo tugerageje kuvugisha yirinda kutubwira byinshi ahubwo akatubwira ngo mube muretse mube muretse tuzababwira mube muretse tuzababwira nta gisobanuro namba nta nama nta bikenewe nta kirenga kuri ibyo abagize amakoperative y'abarobyi mu karere ka rusizi bavuga ko kimwe n'izindi nzego ihagarikwa ry'imirimo kubera covid cumi n'icyenda ryabasubije inyuma mu bukungu ubu barabara igihombo cyarenga miliyoni mirongo itandatu mu mafaranga y'u rwanda bakabaye barinjije atarabonetse kuko iki cyorezo cyateye bakiri mu mezi asanzwe abonekamo umusaruro mwinshi mu gihe abakora indi mirimo bo bakomorewe bakaba barimo gushakisha uko bazanzamuka ariko ku barobyi nta kirakorwa ibikomeje kuzambya imibereho mu miryango dusa n'abugarijwe twaryaga tujya mu mazi tugakuramo igitunga abana n'ikidutunga tukanamwa amafaranga ya mituweli ndetse n'amakaye y'abana n'amakaramu ariko kugeza ubu ngubu nta bwato na bumwe amaso yose yagiye ku gifuka yarafunzwe ubu turi aho ngaho ubu dufite inzara nyinshi kubera nta bintu byo mu mazi tukibona ntibatwemera tujyamo bafunguriye abandi bafungura abamotari bafungura abandi bose ariko twebwe ikivu banze kudufungura ikivu sinzi imbogamizi zaba zarabayemo nakoraga hepfo hano mu kivu turoba tukabona nk'utujanga umuntu akabona nk'agafaranga yagura nk'agafu imuhira none ubu baradufungiye nta nikode mfite bari no gukomeza bansohora ba nyir'inzu iki kibazo abakora umwuga w'uburobyi bafite bagisangiye n'abakoraga ubucuruzi bw'umusaruro wavuye muri ubwo burobyi biganjemo ab'igitsina gore bamwe muri bo baravuga ko nyuma y'aho itegeko rirebana n'ibidukikije ribakuriye mu masambu bari bafite mu nkengero z'ikiyaga cya kivu ubwo bucuruzi aribwo bari basigaye bahanze amaso nyamara kuri ubu bwarahagaze ikiva ni umurima niho dusarura ibishyimbo niho dusarura imyumbati niho dusarura ibijumba aho mu kivu kuko abagabo bacu barobaga niba hari umugabo uzanye ibihumbi makumyabiri yasanga nawe warabonye icumi mukaba mubonye imyumbati mukaba mubonye ibishyimbo mukagura n'umunyu n'amavuta ariko ubu ngubu nta hantu rwose twabikurana twari twarakuwe muri za metero mirongo itanu ariko nta kibazo twari dufite tugicuruza dusambaza abana bacu ntabwo bari babayeho nabi none mu ino minsi byagenze gutya nta mibereho dufite rwose ubu ngubu twabuze n'agasabune tubura n'ibyo kurya ubu ngubu abana bacu barashaka ubwara bwake kubera yuko ibyo kurya nta bihari aba bakora umwuga w'uburobyi icyifuzo cyabo ntikirenze ku kuba bakomorerwa kugira ngo nabo bashakishe uko babaho mu miryango mu by'ukuri ubuyobozi butubereye maso busanzwe budufasha muri byinshi ariko nabasaba ko no muri iki kibazo cy'icyorezo cya kovide by'umwihariko ku barobyi bakagombye n'ubundi kuturebera kure bagasa n'abareba zaba ari n'ingamba wenda zindi zidasanzwe tukaba twaganirizwa tugafatikanya gushyira mu bikorwa ariko nibura natwe tugafungurirwa tukareba ko ubuzima bw'umurobyi bwongera kuzahuka nk'abandi bose muri rusange ntibyadukundiye kumenya icyaba cyaratumye uru rwego rw'uburobyi rudashyirwa mu mirimo yakomorewe aha mu karere ka rusizi ndetse n'ibyo ababukoraga bateganyirizwa mu gihe batarafungurirwa kuko inshuro zose twagerageje kuvugana n'ubutegetsi bw'akarere bitadushobokeye ni mu gihe abarobyi bagaragaza ko bijyanye n'uko uyu murimo wabo ukorwa bishoboka ko bakora banubahiriza amabwiriza agenga ikumirwa rya covid cumi n'icyenda arimo nko guhana intera kwambara udupfukamunwa isuku n'ibindi nibutse ko nubwo akarere ka rusizi kakiri mu kato ko kutagenderana n'ibindi bice imirimo isanzwe hafi ya yose yasubukuwe temisitokere mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo irebana n'uburezi muri iyi minsi isi yose ihangayikishijwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda giterwa na virusi yo mu bwoko bwa korona ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu rwanda reb cyashyizeho uburyo bwo kwiga binyuze mu itangazamakuru byaba ibikoresha amajwi cyangwa amajwi n'amashusho ni ukuvuga radiyo na televiziyo nyamara n'ubwo iyo gahunda yashyizweho haracyari ikibazo cy'uko hari bamwe mu bana batabasha gukurikirana amasomo kuko bavuka mu miryango ikennye idafite ubushobozi bwo kugura radiyo cyangwa televiziyo ugasanga rero uburenganzira bw'abo bana bwo kwiga burahutajwe kandi nyamara itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo mu bihumbi bibiri na gatatu ryavuguriwe mu bibiri na cumi n'itanu nk'itegeko risumba ayandi mategeko mu ngingo yaryo ya makumyabiri rivuga ko buri munyarwanda wese afite uburenganzira ku burezi kandi akaba agomba kwiga amashuri abanza ku buntu cyane cyane mu mashuri ya leta ibi kandi bishimagirwa n'ingingo ya makumyabiri na gatandatu mu mahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu mu kiganiro cy'uyu munsi turumva bamwe mu baturage bo mu karere ka gicumbi twaganiriye batubwira icyo babona cyakorwa ngo abana bose babashe gukurikira amasomo muri ibihe bya covid cumi n'icyenda turakomeza twumva ushinzwe uburezi mu karere ka rurindo atubwira uko bafasha abana bavuka mu miryango ikennye tuze no kumva bamwe mu banyeshuri bo mu karere ka ngororero batubwira uko muri iyi minsi bari gukurikirana amasomo ese wowe uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi kivuga ku burenganzira bwa muntu ubona hakorwa iki ngo abana bavuka mu miryango idafite ubushobozi babashe nabo gukurikirana amasomo muri iyi minsi ya virusi ya korona twandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ari zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse na twitter ibitekerezo byanyu nimukomeze mubyohereze turaza kugira akanya ko kubisoma
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
mu gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu rwanda reb cyashyizeho gahunda yo kwiga binyuze mu itangazamakuru bamwe mu baturage bo mu murenge wa nyamiyaga mu karere ka gicumbi barasaba leta ko yabagurira radiyo cyangwa televiziyo cyangwa se igafungura amashuri kugira ngo abana babo nabo babashe kugira uburenganzira ku burezi babe babona uburyo bwo gukurikira amasomo muri ibihe bya virusi ya korona aba baganiriye na mugenzi wacu pacifique nkuru nziza reka tubumve
keretse wenda nk'uwama nk'ubufasha bwa radiyo bakajya bigira kuri radiyo wenda naho ubundi rwose basubiye inyuma nta kintu bajya bumva nese radiyo na televiziyo ko ntabyo mfite keretse wenda nk'ubama nk'ubufasha nk'iyo radiyo nkaba nyifite bakajya bigiraho ariko rero ntayo mfite nta bushobozi mfite rwose ubundi biterwa n'ubushobozi nkanjye na radiyo mfite kandi mfite umwana wiga numva badukopara nka leta yadufasha n'ubundi yaradufashije ikatugurira radiyo cyangwa ikazidukopa tukajya tuzishyura buke buke cyane cyane bisabwa kugira ngo bibe bareba ukuntu bakwegeranya bakagura izo televiziyo cyangwa se n'ayo maradiyo bakabona ukuntu bafata izo nyigisho radiyo niba ntazo bafite bagomba kwegera abazifite kugira ngo bikorwemo neza byose bakajya baterana bateraterana urabona hari ukuntu bagenda babaha ibitabo hari iyo ari iby'imibare utwana nk'utu ngutu twiga mu wa mbere no mu wa kabiri hari igihe tubona akanya tukagira bagafata igitabo bakareba ibyo abarimu babigishije cyangwa amakaye n'uko tubibona icyo bakora ababyeyi babafasha muri iyo myigire yabo mu gihe bari mu rugo bakajya bafata udukayi mu gihe barangije imirimo ikigoroba abanyeshuri bagafata udukayi nimugoroba ababyeyi bakabigisha bimwe byo bagiye bazi mu gihe wenda umubyeyi ari ntacyo azi yakora ashobora kujya kwigira ku rugo baturanye wenda rufite radiyo akagenda akicarana n'abandi bana bakigira kuri iyo radiyo bafite muri urwo rugo baturanye naho naho yakiga ashobora no kwiga gufata amakaye yakoresheje akajya asubiramo mu byo bari barize numva gufata amakaye bakagenda basubira mu byo bize ari byo byiza bajya baduha umwanya w'ikigoroba kuko aribwo tuboneka bakatubwira n'igihe bigira bagenda bakicara ku baturanyi nuko bakigana n'abandi abana bari batoya barimo barimo gusubira mu makayi yabo bakiga nabyo turabigerageza nk'ababyeyi buriya ntabwo tuba tujyana umwana azasubira inyuma burundu burundu turabigerageza ariko kubera n'imibereho tuba dufite akenshi na kenshi nk'abayobozi bacu baba baturi hafi bajya bareba nk'izo ngo zimeze z'icyo bakaduha akaradiyo nk'ubu umwana wanjye yigaga mu wa gatatu bari kuyasubira inyuma ubu niyo mubajije ati ngandika izina ryawe ni ibintu bimurimo kumuva kure kubera ko adaheruka guhugura
aba baturage bati kereka batanze amaradiyo n'amateleviziyo ku miryango ikennye ku buryo nabo abana babo babasha kwiga abandi nabo bati bafungure amashuri hajye higa bake bake ariko natwe abana bacu bavuka mu miryango ikennye babashe kwiga turakomeje n'ikiganiro cy'uyu munsi ngaruka kwezi kivuga ku burenganzira bwa muntu aho uyu munsi turi kuganira ku burenganzira bwo kwiga aho usanga muri iyi minsi abana bakomoka mu miryango ikennye baba batabona uko biga kubera ko biri gukorerwa mu itangazamakuru kandi bakaba bavuka mu miryango idashobora kugura radiyo cyangwa televiziyo ese wowe udukurikiye muri uyu mwanya ubona ute gahunda yo kwiga ku bana bavuka mu miryango ikennye dusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya whatsapp ari zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse na twitter muri studio nakiriye mugenzi wanjye ukeza christera agiye kutugeza ibitekerezo mwamaze kutugezaho muri iki kiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu aho turi kuganira ku ngingo irebana n'uburezi cyane cyane ku burenganzira bwo kwiga ku bana bavuka mu miryango ikennye christera nguhaye ikaze mugenzi wanjye arakoze rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye hari ubutumwa tumaze kwakira kuri iyi nsanganyamatsiko iri kugaruka ku kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga aho turi kwibaza tutese mubona gute gahunda yo kwiga binyuze mu itangazamakuru ku bana bavuka mu miryango idafite ubushobozi ubu butumwa turi kubwakira binyuze kuri nimero ya watsapu y'ikiganiro ejo ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe twihuse tewonesiti w'amahoro uri kayonza yagize ati uretse kutabona ibikoresho mu buryo bufatika nk'insakazamajwi ikindi kibazo ni ikibazo cy'ubushobozi bwo mu mutwe ku babafasha ikindi uwiga hari ibyo aba yumvishe aba adafite uwo ari busobanuze ntegereje imana seti uri i kigali waravuga ko kwigira ku ikoranabuhanga abona nta musaruro ati kuko ntagiye ndumva abana bafashe umwanya ngo bige bifashishije radiyo cyangwa televiziyo nta musaruro wabyo ku bana badafite ubushobozi naho bagabo jackson waravuga ko nta musaruro biri gutanga mu cyaro ati kuko nta bikoresho byo kubafasha bafite dukomeza dushima imana pacifique uherereye mu karere ka kamonyi mu murenge wa rugarika yagize ati kwigira ku ikoranabuhanga ku bana ibo badafite ubushobozi kuri njye mbibona nk'aho bidahari kuko nk'abana bo mu cyaro ababyeyi barabakoresha ikindi ni ibikoresho byo kwifashisha nka radiyo televiziyo kuko imiryango imwe n'imwe itabifite gasasira teogene waravuga ku gahunda yo kwigira ku ikoranabuhanga ari nziza cyane ati nubwo bikigoye ku bana mu mashuri abanza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo christera urakoze cyane ku bw'ibyo bitekerezo wakusanyije ariko ndagira ngo mbere y'uko nkurekura ngo ujye gusoma ku mazi mbanze nkubaze ese wowe urabona iyubahirizwa ute ry'uburenganzira bw'umwana ku burezi muri iyi gahunda yo gutangira uburezi mu itangazamakuru iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abana buri kubahirizwa ariko ntitwavuga ko ari ijana ku ijana biturutse ku ki kuko hari abana bamwe na bamwe badafite ubushobozi cyangwa ibikoresho runaka bagera kuri ubwo burezi urugero hari abana mu miryango nko mu cyaro hari abana nk'uko byakunze kugaragara imiryango yabo idafite iyo radiyo cyangwa iyo televiziyo kimwe n'uko hari abagaragaje ikibazo cy'amashanyarazi badafite ubona hakorwa iki kugira ngo izo mbogamizi zivanweho kugira ngo izo mbogamizi zivanweho icya mbere ni uko hari porogaramu nyinshi zitandukanye none se ubu amashuri abana bazigirwamo ntarimo arazamurwa kugira ngo ubucucike bugabanyuke ibyo byose birimo birakorwa n'ababyeyi n'ibyo rero mu midugudu dutuyemo hari ubufatanye ubufatanye burashoboka ndetse na leta ikadufasha ariko cyane cyane ababyeyi baturanye mu midugudu bagafashanya urakoze cyane christera mu gihe mu rwanda ubumenyi bw'amasomo atandukanye bukomeje gutangirwa kuri radiyo na televiziyo hamwe na hamwe mu turere batangiye gukoresha uburyo bunyuranye ngo bafashe abana bavuka mu miryango ikennye kuba babona insakazamajwi cyangwa insakazamashusho kugira ngo babashe kwiga urugero ni mu karere ka rulindo gaherereye mu ntara y'amajyaruguru y'u rwanda aho batanze radiyo ku miryango irenga ijana mu rwego rwo gufasha abana bayivukamo gukurikira amasomo muri ibi mark rero singizwe yaganiye na bwana jean denis nuwayo ushinzwe uburezi muri aka karere maze amusobanurira byinshi
murakoze mu karere ka rurindo twahise dutangira uburyo bwo kubafasha icya mbere twakoze twabanje kwegera ababyeyi noneho twiyambaza abakangurambaga bo gusoma no kwandika ndetse n'abajyanama b'uburezi tugira mu mirenge no mu tugari kugira ngo badufashe gushishikariza ababyeyi gufasha abana kubona umwanya mu byo dukora icya mbere twafashe telefoni muri buri murenge nibura ni magana abiri mirongo ine dufatanyije n'abafatanyabikorwa abo turafatanya gukurikirana uburyo abana bafashijwe muri mu cyumweru tugabana n'imirenge tugahamagara tukareba baba babashije gufasha abana abana babonye umwanya wo gukurikira amasomo Eh, ikindi eh, dufatanyije n'umushinga mureke dusome twatanze radiyo ijana mu miryango ijana Eh, ndetse hari n'undi mufatanyabikorwa twabonye wa- wahaye imiryango cumi n'itanu itishoboye mu murenge wa rusiga radiyo mu cyumweru gishize ndetse no mu cyumweru gitaha ku bufatanye na nidoro eh, abana bafite ubumuga badafite radiyo bashobora gukurikira radiyo tu- nabo tuzabaha radiyo kuwa gatanu w'icyumweru gitaha ikindi ku bufatanye n'ikigo eh, gishinzwe guteza imbere uburezi reb abana batabona hari ibitabo byateguwe by'ikinyarwanda icyongereza n'imibare ku buryo bakoresha burayi birumvikana hari byinshi mwakoze ariko ubungubu nditsitsa cyane kuri ba bana baturuka mu miryango ikennye kugeza ubungubu batari babona radiyo cyangwa se bazibonye batinze abo ngabo bo uburezi bwabo bwifashe gute muri ibi bihe nibyo koko hari imiryango idafite radiyo yewe eh, hari n'abavuga ngo bakoresha telefone ariko ugasanga telefone zifitwe n'ababyeyi ababyeyi bigiriye mu mirimo bagenda bajyanye telefone twarabatekereje dusanga nubwo turi gutanga amaradiyo ariko ntitubasha kubageraho bose noneho ku mashuri dushyiraho uburyo bwo gutiza ibitabo abana batoya ababyeyi baraza bakabatirira hanyuma abiga mu mashuri yisumbuye umwana akizira ku ishuri bagashyiraho uburyo bwo gukaraba Eh, turi kugenda tugana ku musozo ni izihe mbogamizi mugihura nazo muri aka karere ka rurindo kandi ni gute mwiteguye nyine guhangana nazo kugira ngo uburezi ah, bugere ku bana bose muri ibi bihe imbogamizi za mbere hari yuko hari imiryango idafite radiyo ntigire iyo telefone ntigire ni- n'izo televiziyo indi mbogamizi cyane cyane tuyikura ku bisubizo abana baduha muri za telefone duhamagara buri cyumweru Ah, batubwira imbogamizi bagira imbogamizi batugira iya mbere nk'abo bana cyaro mu gitondo baba bari mu mirimo Eh, indi mbogamizi ihari navuga ni uko i- amasomo anyuraho anyuraho igihe gitoya cyane bisaba ko hari umuntu ugomba kumufasha iruhande rwe umubyeyi se ubibashije cyangwa se undi muntu wo muri urwo rugo ushobora kuba yafasha abo bana nka bakuru babo bakabafasha gukurikirana amasomo ari kunyura ku maradiyo babakoresha imyitozo bahawe ndetse babasobanurira kurushaho rero mu buryo bwo guhangana nabyo eh, icyo dukora icya mbere ku bijyanye no ku bushobozi tugenda tugerageza mu bushobozi duhabonye n'abafatanyabikorwa kubaha amaradiyo tukayabagezaho ikindi mu bijyanye n'ingengabihe nubwo bari- bakora imirimo tugerageza gushishikariza ababyeyi kumva ko abo bana nubwo baje batari ku ishuri ariko babifate nk'aho muri ya minsi bajyaga ku ishuri hari imirimo babafashaga birumvikana ariko babahe n'umwanya wo gukurikirana amasomo Eh, ikindi tubashishikariza cyane cyane ababyeyi ni ukukomeza guha abana uburere uburere abana ntibajye mu businzi ntibajye mu buraya bakomeze kwigishwa ahangaha ni narwo ruhare rw'umubyeyi cyane rukenewe cyane kugira ngo abana bazongere gusubira ku ishuri nta kibazo cyabayemo abana bose bagaruke ku ishuri arakuze cyane umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere ka rurindo aho asobanuye ko bahaye ababyeyi bo mu miryango ikennye inyakiramajwi kugira ngo abana bose bige kandi batanze na telefone ku bakangurambaga b'uburezi mu mirenge kugira ngo zijye zibafasha gukurikirana imyigire y'abana ikindi kandi asoje atanga icyizere ko n'abana bafite ubumuga nabo bagiye guhabwa uburyo bwabafasha gukurikira amasomo reka rero nsabe mizero kirisipe uri ku buhanga bw'ibyuma dushyiremo indirimbo yitwa kutigabira agatsindwa ni iy'abakimaze origino ndagaruka dukomeza n'ikiganiro cy'umukanya
nakunze mukobwa nawe arankunda yanyandikira akabaruwa nkabura uko ngasoma nkajya gusomesa abasomera bakasomera bansi intege
kuva mu mpera z'ukwezi kwa werurwe ubwo icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyageraga ku butaka bw'u rwanda leta yafashe umwanzuro wo kuba ifunze amashuri ariko ishyiraho gahunda yo kwiga binyuze mu bitangazamakuru ariko iyo urebye usanga abana bose atari ko bakurikira aya masomo kubera impamvu zitandukanye zirimo n'ubukene bw'imiryango baturukamo umunyamakuru w'ikiganiro david hitimana yanyurukiye mu karere ka ngororero mu murenge wa hindiro maze aganira na bamwe mu bana ndetse n'ababyeyi yahasanze bamugaragariza zimwe mu mbogamizi bahura nazo mu kwiga hifashishijwe radiyo na televiziyo reka tubumve
nta muriro dufite nta na radiyo tugira bo bacuranga telefone gusa kandi ntabwo mba mpari nagiye nko mu kirago aba ni bamwe mu bana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza twasanze mu murenge wa hindiro ho mu karere ka ngororero mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda bamwe dusanze barimo kwikinira umupira w'amaguru bakunda kwita karere abandi barimo kwikinira biye iyo muganira bamwe bakubwira zimwe mu mpamvu zituma bigira kuri radiyo ndetse no kuri televiziyo abandi bakakubwira impamvu batajya bakurikira amasomo kuri radiyo cyangwa se kuri televiziyo ntabyo tugira ari radiyo na televiziyo ntabyo tugira cyangwa telefone impamvu nyine dukurikira amasomo kuri radiyo ni ukugira ngo twongere twibuke apana kugira nyine kuvetera mu rugo hari ukuntu uba utiga ugasanga nyine urafetera nyine ntubasha kwibuka amasomo n'inyuma ahagana ku isaa yine n'iminota cumi n'itanu za mu gitondo nibwo nari nseseka yihindiro ikirere kirimo akazuba kavanzemo n'ibicu nibyo byarangaga aka gace gaherereye mu misozi miremire aba bana bari mu kigero cy'imyaka hagati ya cumi na cumi n'ibiri bavuga ko imbogamizi ahanini bahura nazo ari ukubura kwa radiyo na televiziyo bakurikiriraho amasomo yabo dore ko nta n'umuriro bafite muri aka gace ibindi reka tubumve kuri ngewe nta mbogamizi bingiraho ariko nyine hari igihe wumva abandi bana wenda bavuga hari abavuga icyongereza nyine bihuta noneho ugasanga hari abandi bana bijyaho imbogamizi ugasanga barihuta ugasanga hari abandi batazi icyongereza neza ugasanga nyine ntibabyumva neza nyine bajya bagenda gahoro gahoro kugira ngo nyine abandi nabo babashe kumva neza hari ukuntu nyine tujya kwiga imbogamizi z'ukuntu bavuga bakavuga nyine bihuta bagira gute muri make ntabwo ariko tubasha kubyumva nyamara ngo nubwo bano bana bamwe babona uko bakurikira amasomo yabo abandi ntibabibone ndetse bamwe bikaba bibafasha kuzasubira ku ishuri bikabafasha gukomerezaho amasomo yabo nta mbogamizi abandi bakaba babona bazaba barasubiye inyuma mu byo basaba leta ni uko yaborohereza abadafite ubushobozi bwo kugura radiyo cyangwa gutunga televiziyo bakaba baziba ndetse abandi bagasaba ko bibaye byiza babaho umuriro w'amashanyarazi hari n'ibyo kandi bakomeza basaba ababyeyi babasaba ibikoresho radiyo tukajya tubasha kumva amasomo ababyeyi ikintu nabasaba cyangwa ababyeyi muri rusange ni uko bafata abana nyine bakabwira ati musubire muri ya masomo mwigaga cyangwa se mujye kureba bagenzi banyu babashe kwigana kuduha umuriro tukajya ducomeka wenda tukumvira no kuri telefone nubwo aba bana bakomeje kutuganiriza zimwe mu mbogamizi bahura nazo haba ababona uko biga n'abatabona uko biga bamwe mu babyeyi twaganiriye nabo batugaragarije ko ikibazo bafite ahanini ari ukubura amaradiyo cyangwa se kubura umuriro w'amashanyarazi abafite amaradiyo kandi nabo bavuga ko hari igihe amabuye abashirana bakabura ubushobozi bwo kugura andi ubwo amaradiyo bakayabika bagaterera iyo ihindura ho mu karere ka ngororero mu burengerazuba bw'u rwanda njye na david hitimana intumwa y'ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika
turabashimiye cyane aba banyeshuri ndetse n'ababyeyi babo aho basobanura ko kutiga kwabo muri iyi minsi kuri guterwa n'ubukene kuko badafite ubushobozi bwo kuba bakigurira radiyo cyangwa televiziyo yewe ndetse ugasanga n'ababifite kubera aho batuye nta muriro uhari rimwe na rimwe bibapfira ubusa muri studio rero reka nongere nakire mugenzi wanjye christela uw'icyeza atugeze ibitekerezo mwatugejeho mu kiganiro cy'uburenganzira bwa muntu cyatambutse mu kwezi gushize aho cyagarukaga ku burenganzira bw'umurwayi
jaime urakoze cyane rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye nongeye kubaha ikaze nanone rero nk'uko mumaze kubimenyera rimwe mu kwezi tubagezeho ikiganiro ku burenganzira bwa muntu ubutumwa ngiye kubagezaho ni ubw'ikiganiro cyagarukaga ku burenganzira bw'umurwayi aho twibazaga tuti se mubona gute iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi n'impamvu ituma benshi mu barwayi batabuharanira didasi nemeye mukiza uherereye mu karere ka burera yagize ati ku bijyanye n'uburenganzira bw'umurwayi akenshi umuntu urwaye amenya umuti yandikiwe ageze kuri farumasi ati kuko nibwo byibura asobanurirwa iby'umuti yandikiwe bitewe n'indwara haguma evariste uri i kigali we yagize ati abantu bakoresha ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituwari de sante ntibitabwaho nk'uko bikwiriye akenshi bandikirwa imiti iciriritse gusa iyo ugize amahirwe ugahura n'umuganga mwiza akwandikira imiti myiza
tubashimire bagenzi bacu batugejeho ikiganiro ejo mu masegonda make cyane ndabasigira bagenzi banjye baduteguriye ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro yari jyewe edi rwema mwari kumwe